Yul Edochie at it again. Something happened. I will drop the news tomorrow. It is something I know people have been waiting for. It has happened. 11 a.m. tomorrow, I will drop the news. Yul Edochie Pakam. <laughs> Hey, hey, hey, hey. My country people, oh, hey, it has happened, oh, finally, finally finally finally the long awaited announcement will be dropping by 11 11 am tomorrow my people oh. Now, so i go carry my mat i go carry my eh, eh, onyokomita, i go go sleep for your edoche page to wait for this this big announcement wey be say everybody here they scratch them, my country people. Oh, hey. Eh, Yo yo can never cease to amuse us Yo yo. whether not, to <laughs> in fact eh, my people una welcome to our channel how una day i greet una according to na time depending on where una for the watch me huh, oh, all my returning viewers and subscribers i say god will bless you una even the ones wey be say don't join us for our membership i say god bless you una the ones that are yet to subscribe make una not forget to join us o oh, subscribe like and share this video my people. Now welcome hey it is not a small something Oh, yall edoche eh, don't come again o oh, my people. in fact eh, i don't know where to start from but i must start from somewhere reactions as yall edoche eh, say something don't happen No, oh. many pipo come dey speculate ah, ah. abi na christabel When e be say christabel don born now come announce say im born im born yul doche junior yul doche did not debunk it we no hear anything just like that so some investigative men nation now went and look for christabel to ask christabel say christabel joke apart cloud chase apart did you give birth to a son for Yul Edochie? She said, Pagan, say, oh, yes, so oh, a year she did. That Yul Edochie is going to announce her at the right time. My people, oh, maybe now the right time is here. We no know. Because when Yul Edochie bring this whole thing come in page in instagram to come announce a lot of pipo dey say ah ah everybody just dey speculate everybody just dey guess some people say ah finally finally they go announce christabel we no know whether na the christabel because me as i dey here so una know say yoola edoche is full of surprises yoola edoche anytime when e be say yoola edoche notice say queen may na im be di talk of town queen may dey trend You yoel edoche go must shit for church go use bible clean yansh e go must find one thing wey be say he go take talk when he be say e go take drag that attention from queen bay to inside. side if una dey watch yoel edoche make una know say na wetin yoel edoche is capable and is fond of doing whenever queen may is trending like this january wey queen may was backing endorsement back to back fire jane um, accused uh, Misiano, um, all of them, Zanders. When Kwime was reading, Yoro just come off, all of it, all from nowhere. Eh, return back my name. Don't use my name again. Eh, you they follow married, married man, forget to. Oh, jealousy won't buy your Ledoche. people say, ah, your Ledoche, move on now. Zukwanike move on you say na judy austin na e you want to dey with which one come be this one wey be say day you go come out dey cap dey cap nonsense my people. That one comot for ground so that is how that has been the trend That is how yul edoche has been behaving so we don really know whether na attention na e take this one because if attention seeker was a person na Yul Edochie Yul Edochie want today at the center of everything una know say this Omoni Oboli movie wey be say Queen May dey visit cinema up and down i did one video na in case una never watch am go my channel go check am where Yul Edochie go recruit some kind people say make dem talk say Omoni Oboli you have to pay you have to pay royalty for dat film wey be say you go carry one amateur actress na queen may na dem dey call amateur hey chai person wey you dey call amateur im dey for cinema im dey lifeless you wey be say you say you be oga kpatakpata eh you dey for asaba dey art you dey do asaba wood queen may don enter international you dey dey do ah na wow ooo nawa so my people oh, when yul edochie came out to come announce this thing say by 11 a.m. tomorrow is gonna drop it that uh, the long awaited. so another school of thought another group of people say ah e be like say finally finally o oh, yul edochie don finally dump judy austin because e be like say e don double judy austin o because i no tell una lie eh i no tell una lie judy austin na im dey be na im dey fear na im dey be the na im dey first dey be yul edochie like anything wey be say judy uh, eh, yul edochie post na judy austin be the first person to to like the post but if to say na good news una for see am say judy austin forbid the first to like am This thing wey be say yolo edoche con type na. judy austin did not like it judy austin did not like it so a lot of people come dey use their tongue dey count their teeth say abi yolo edoche don finally end the relationship between he and and eh, eh, eh, judy austin because even sapete edoche the papa everybody that they beg with me you in fact you say this thing Don't put them now who who wan tey stay with a person Where be say you know, they see progress even you now they use im talk they can't it it no say ah hey, this one when he dey na kpai im dey if e continue like this judy go finally run and dry judy come with a very bad spirit Obanje, spiritual husband so my people o oh, it is not a small something Sote Judy did not like it. I surprised. I can I can Yul Edochie post something good. Good news they come. Yul uh, eh, Judy did not like it. Something is wrong somewhere, I beg. Something is wrong somewhere. So a lot of people come They say Yul Ozukwadike. Yul, you cannot come and you cannot come and some people come they mock mock Yul say see this fine man so queen may dey miss this fine man na fine we go chop see am na ah na fine we go chop eh, people dey mark you you fine well well meanwhile queen may dey dey bag dey bag endorsement dey dey make money dey pack money like hey jehovah so somebody say we don want to hear anything until you go back and apologize to your legitimate wife somebody say i heard me is uh, okay no no some, i don't read that one somebody say like we care anything you want to talk none of our business We may is fine if it is not the divorce please don't bother to come and disgrace yourself online as usual always uh, always anyway okay somebody say anyway Now engagement you they look for Somebody said, nothing, nothing about you again surprised me. It is, it is your normal stunt. So hold whatever that happened to yourself <laughs> and your village people. Next page, sir. Hi. People say, abeg, Yul Edochie, Ezukwa eh, Nike. Carry the matter. Anything wey be saying you know say it happened. Carry go sit down for one corner. We no care. Your wahala don too much. Always at the center of attraction somebody say in august 12 when you posted a dancing video of you and your shameless side to end you made mention of dropping great news but what happened it never dropped you and your side end are cloud chases you have lost relevance so now what is left is for you to either dance shameless shamelessly or put unnecessary write-up so to generate traffic on your page how are the mighty fallen because of leftover toto ew ew ew all these things wey be say that they write you uh, you sure say yeah Now wa how these people they take sleep somebody dey say gabriel how are you <laughs> ah somebody say you have impregnated another nollywood person abi agege bread we no want we no want we no want to somebody say yes dna result don comot and those kids wey akpapu put for your head no be your sabi another person laugh with abene emoji say judy austin chike obasi we know your writing una una custom costume don ready for off key dance abi what's by dumo Queen May is making wave. You local, you local breed We we shall do something. You guys are so, in fact, obsolete. You guys are so obsolete and predictable. Umoji Teletubbies. Don't be small yabo, they call the yab Yul Edochie for the page as if as we dey now. We ask Yul Edochie. So, but nevertheless, nevertheless, the the foundation of the law standeth sure according to the Bible so nevertheless eh, my people tomorrow make we put our finger across make we see the announcement because this announcement wey dem wan announce it wey dem never fit announce am and not why i dey suspect say na na christabel pikin na want to announce na because of say uh, judy austin dey don like this post so my people o oh, make una like make una share this video go dey bring una update as things don unfold una have a nice day bye bye